kandi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itangishaka abagenzi muduteze amatwi turi muri studio gatanu kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kaze mu biganiro byacu
je akabakobwa ndaka- akabakobwa ndakazi mugabo akabagabo ntakonzi kunye ntakonzi inzu ak'abakobwa inzu ikora akakora igikapoti bakoresha yego baragutanga ku masede kumva yuko utoga atagakingirizo ufise bisaba nyene ugenda ukagura nyene kugira wikinge na bukebuke ubwo ni urwaruka rwo muri komine buhiga mu ntara ya karusi rwitabiriye akamo ko kwipimisha umugera wa sida ruvuga ku dukingirizo dutandukanye duhari two kwikingira iyo ngwara inkuru tubafitiye tubashikiriza mu kanya turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ukungene imyiteguro yo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta muri tanzania iriko iragenda mugume ku maradiyo yanyu duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu burundi murantunga amakuru avuga ku burundi muri mu ntara ya karuzi urwaruka rugenda no mugera wa sida muri komine buhiga muri iyo ntara nyene ya karuzi rurahimiriza urundi rwaruka kwirinda no gutinyuka bakipimisha uwo mugera iyo himiriza ryatumye benshi bitabira uwo mugambi wo kwipimisha ku mavuriro atandukanye yo muri iyo komine mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza ca sida bemeza ko ibiharuro bafise abiharu- biva- ibiharuro bafise biva ku myaka ku bantu- ku rwaruka rw'imyaka cumi gushika kuri mirongo itatu ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana ubwo rwaruka rwijukiye guhimiriza abandi kwipimisha no kwirindikiza sida ruhurikiye mu ishyirahamwe ry'urwaruka rugendana umugera wa sida muri komine ya buhiga mu ntara ya karusi hagati mu burundi urwaruka rwaritabiriye ako kamo ku bwinshi aho ni muri kino kiruhuko gikuru c'abanyeshuri ku ivuriro rito ry'i buhiga umurongo twasanze ari muremure batonze barindiriye kwipimisha kuri mikoro y'ijwi rya amerika bamwe muri urwo rwaruka batubwiye igituma baza kwipimisha tuje gutonda kugira twipimishe ko turwaye umugera wa sida je kubera ntari bwipimishe na rimwe nje kwipimisha kugira ndabe nyene yuko noba ngwaye canke nkomeye sonje kugira ndabe ingene meze gusa nta kimwe nihagiriza kugira ndabe ingene meze mu mubiri ko noba narawuvukanye eh je nimva neza nshaka gusa ndabe kungene merewe kubera um- umuntu birashika nyene ukavyiyumvira nyene ubu nkeneye ndabe ko n'ubundi atangwa ngasanzwe ngendana imitego nyinshi mbaza kuma asanze ari nziza canke ari mbi no- no- te- ntavyo nokwibika nobibwira umudamu kuba twubakanye ico mategeko nshiye mbona ati nk'iyo minsi yose noba amazi hari igihe ushobora kuba waranduye nko mu nyuma zo kuba waripimishirije cyane kubera nari nipimishije rimwe nkagumana amakenga ati nk'ubu umuntu yipimishije rimwe hariho igihe bashobora kutayitora inkumbe yiyubitse muri urwo rwaruka bamwe mu bigeme bivugira ko atagakingirizo k'abagabo bazi bakemeza ko ico bazi ari agakingirizo k'abakenyezi ariko nako bamwe muri urwo rwaruka bemeza ko atako bakoresha naho abagabo n'imisore baremeza ko bakoresha agafuko kandi baburonswa ku buntu abandi nabo bashira imbere kwihangana barakatubwira vugana
je naje ntako ndabona je akabakobwa ndaka- akabakobwa ndakazi mugabo akabagabo ntakonzi kunye ntakonzi inzu ak'abakobwa inzu ikora akakora igikapoti bakoresha yego baragutanga ku masede eh, amasede Eh numvise nyene vyoza birangora misi yose ndashaka oya ku- kandi eh, tutacamo ibyo by'amabanga mpuzabitsina ega ari ababicamo n'abatabicamo mu misozi baramesha cyago barabutanga kweri yego ku buntu kweri kumva yuko utoga atagakingirizo ufise bisaba nyene ugenda ukagura nyene kugira wikinge na bukebuke uno mwigeme w'imyaka cumi n'icenda ari munani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida arashingira inawe urundi rwaruka ukuntu yashoboye kwiyemera mu bandi bakomeye aho ni mu gihe akibimenya ko agwaye vyamugoye kwihangana kuko yikumira cane ingene vyanjemwo nanje narose urwaruka rwamaze kwiyakira rukanyagisha kuko ubwa mbere je nanje vyarangoye kwiyakira hama maze kubana nabo kenshi ndafata intumbero yo gufasha abandi kuko nanje urumva ko bamfashije bankuye habi sinashobora kuja aho abantu bari nara- narinyegeza uyu mwigeme yemeza ko nagendana umugera wa sida hari imisore iza kumusaba urukundo ariko arafise uko avyifatamwo urumva ndi umukobwa bategerezwa kumpa mugabo jewe ukomeze ndavuga oya urabona ko hariho uba afise umwete akagumaza amaze gushikira irirenga kabiri canke gatatu ndamubwira nti ntibishoboka guta kuko ngendana umugera babyemera hariho abadashoka babyemera hariho uwigeze kumbwira ko ndamubeshe mugabo nca ndamubwira amperekeze kwa muganga ni hama aca arabona ko ntamubeshe eka n'ivyizigiro vya kazoza kuri uno mwigeme birakomeye ndiko ndiga amashuri niteguriye kuyaheza eh, niteguriye kuba umudamu mwiza mu rugo ego ibiharuro vyo mu mugambi w'igihugu wo kurwanya sida mu burundi vyerekana kugwaruka ariko rubangamiwe n'ikiza sida muganga desire nduwimana n'umunyamabanga nshingwabikorwa muri uwo mugambi ku biharuro dufise turabona yuko kuva ku myaka cumi gushika ku myaka cumi n'icyenda abarenga igihumbi kimwe n'amajana abiri bagu- bara- baragendana umugera wa sida dufatiye ku bari hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo ibiri n'ine abarenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani baragendana umugera wa sida ubushushashuzi nicyo kintu ca mbere kizana umugera wa sida ku bice birenga mirongo icyenda ku ijana by'abagendana umugera wa sida abenshi usanga bawanduye mw'ubwo buryo muganga desire nduwimana avuga ko ari naco gituma mu guhimiriza bashimikira cane cane kugwaruka kugira ngo ruhindure ingendo ikarusi fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze cyane fidel d'antoine sabimana dukubitire muri congo hasigaye indwi zibiri gusa kugira umwaka w'amashuri utangure muri repubulika iharanira demokarasi ya congo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'agateganyo mu ntara ya kivu y'epfo zirasaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi ko yoshira abana babo mu mashuri inkuru irambuye tuyishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo zimwe mu mpamvu zituma abo banyeshuri baba mu nkambi y'agateganyo mu ngemonge batiga nuko bageze muri iyi nkambi mu kwezi kwa mbere mu gihe umwaka w'amashuri muri repubulika ya demokarasi ya kongo usanzwe utangira mu kwezi k'icyenda indi mpamvu ni uko biba biteganyijwe yuko bamara ibyumweru bibiri mu nkambi y'agateganyo mbere yuko boherezwa mu nkambi yo mu rusenda ahari amashuri abanza n'ayisumbuye ariko kubera yuko inkambi yo mu rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu itagifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi usanga hari impunzi zimaze amezi arindwi mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge sange na kavimvira bamwe mu babyeyi bafite abana mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge iri muri segiteri ya mutambara teritware y'ifisi basaba yuko uyu mwaka w'amashuri usigaje ibyumweru bibiri kugira ngo utangire utazongera gupfira abana babo ubusa n'inderera iridegonde afite abana bane bose batiga muri iyi nkambi ya mongemonge hari icyo asaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri hasering twebwe twashyize ngaha mu kwezi kwa mbere twazanye abana biga ariko urabona tugeze mu gihe cy'uko abana batangura ku ishuri ariko turabona neza yuko umengo ntibashobora kwiga twasaba yuko boduha uburyo bw'uko abana bokwiga bakadushyira ku mugaragaro usibye aba bana babana n'ababyeyi babo mu nkambi y'agateganyo mongemonge hari n'abandi bana baba muri iyi nkambi uyu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi wapfiriye ubusa kubera yuko batarashigwa ku gipapuro kizwi nka fomu igipapuro kibahuza n'ababyeyi babo baba mu nkambi yo mu rusenda dore ko bagiye bahungira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu byiciro bitandukanye bimwe je muvyo nariko ndiyumvira nariko ndiyumvira yuko boduha nk'umwanya tukaja kwitegura ku bavyeyi bacu nka twebwe tudugizwa ku mafomu tukaja kwitegura hanyuma mu- mu kwezi kw'icenda tukaja ku masomo jewe nari ngiye wikeme kuva aho twaziringa turakeneye natwe kubwira twige ku ishuri turabikeneye abanyeshuri saba ababyeyi bo mu nkambi z'agateganyo bugarijwe n'ibibazo by'abanyeshuri batiga ahubwo n'impunzi z'abarundi ziba hanze y'inkambi mu muhana w'i kenya uri mu birometero umunani n'inkambi yo mu rusenda zisaba hasere yuko yazibuka ikishurira abana babo kubera yuko ari ihurizo rikomeye kuri aba babyeyi kubona amafaranga y'ishuri cense abasere twege turi hanze y'inkambi bari bakwiriye kutu- kutuba- kutugendera kugendera abantu ze- zekore ziri hanze y'inkambi amashuri ari hanze y'inkambi abanyeshuri b'iwacu b'abarundi bige ku buntu jamiki tamuka umukozi ushinzwe gukingira impunzi muri iyi nkambi y'agateganyo atangaza yuko muri uyu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani abanyeshuri baba mu nkambi z'agateganyo nabo baziga mu gihe inkambi nshasha y'umurongwe izaba yuzuye kuba aba bana b'abanyeshuri bamara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo bicaye batiga muri bo hari abagenda basabiriza ibyo kurya n'imyambaro mu baturage b'abakongomani baba batuye mu mujyi w'ibufira n'uw'ibaraka badasengabo ku bw'ijwi ry'amerika imongemonge ho muri teritwari y'ifizi
radiyo ijwi ry'amerika amakuru ku burundi arabandanya zimwe mu mpunzi z'abarundi zifuza gutahuka mu ikambi y'impunzi iri nduta muri tanzania zarahawe impapuro zo kuzuza kugira zemeze ko ari bo babisavye imiryango amajana umunani ya mbere niyo yatangiye gushira urukomo kuri izo mpapuro hcr ivuga ko ari intambwe ya nyuma yo kugira ngo batangure gutegura kubatahukana mu minsi iri imbere ni inkuru ya mugenzi wacu claver niyo nkuru amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri tanzania avuga ko imiryango amajana umunani ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo batahe mu gihugu c'amavukiro abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe hcr ryitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'indwi iheze bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zabyisabiye ku gushaka kwazo atagahato umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko uko gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza baramanitse imiryango ishaka ku majana umunani bariko baruzuza amafomu bazoba bagira batahe iki kandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi bazoyafite majana umunani ejo kuwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ari uko batanguye kubatahana bayizuriza ku bigo bitwaye inkambi twa mukuha makazi niyo bazoguha kurya udutahe kuko irya kasa y'impunzi n'irya fomu batanga utegeka kuzozisiga ku bigo bitwaye inkambi bazocaguha iyo emusoro wavukiye uruzi gufashisha nka dekarasiyo inzapapuro ka mbere babahaye biyandikisha hari yanditse ko ati na kandemewe gushaka kugushaka kwibanje atagahata kuva ibyo bariko baruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku bwinshi gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana ico bikoze ishirahamwe hcr yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo ntibarababyamigambazi kuwa kane bazabitubwira mu nama mugaha hasure yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazodoragira bazotahana ku ntara ku ntara ubu ntibaziko batahana ikifunga urumva bazoza baravuga bati namba ari intara runaka ishikiriwe namba ari makamba babanze batahana b'imakamba biyandikishije baraheza babahishije bace batahana bace bavuga bati hashikiriwe nka ruyigi babatahane bahejeje bace bavuga hashikiriwe nka cankuzo niko bazoza baratahana ubu nta kubatahana ikivunga intara bazoza baratahana intara ku ntara barazimanika bahejeje kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotangura bararyohewe cyane kubera bararyohewe n'abandi nyine bakabiyandikisha bavuga bati hakizajya ifite ibintu reka dutahe tujye i burundi urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi cumi na bitanu mu gihe iyo kambi y'impunzi ya nduta irimwo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine naho biri uko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba jewe sinshobora gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ibyo rero ntibirahera ibyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana kungu vaka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutse z'ayo mahera atasha aronka amadolari mirongo itandatu hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva acavuga ati kangende gutora ayo y'i burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ubwi mu rutangwe bibiri na cumi na gatanu umubwiye gutaha ntabyumva mu gushyika ku bashyitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu ubu hariko harataha abaje guhera mu kw'icumi na rimwe kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha haraheze amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga ni nzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigumuko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izohava ituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu ivyo ntawo bigeha kuko uraje ubu ingene haguma hagabanurwa imfungurwa uko ukwezi guheze canke amezi abiri nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye imfungurwa mpaka bonyene biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo babengahe tanzania mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava duca tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu c'amavukiro nyene tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga ibihumbi mirongo umunani na kimwe ivyo vyashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu ca Tanzania aho we na mugenzi we w'ico gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka Perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze ku ndwi iheze abandi barundi barenga imiryango mirongo umunani bari bahungutse bavuye mu gihugu ca Kongo Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mwateguriwe na studio ijambo mu Burundi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago ca politike ntorere kazoza ca studio ijambo gisamirana hano kwijwi rya Amerika no munsi nkaba ngiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara seruki mugambwe Sanya Frodebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem aho baja kurabira hamwe intambwe Uburundi buteko muri kino gihe mu bijanye no gutsimbataza demokrasi Terence Manirakiza ijambo ni gwawe Faustin Ndikumana mwarakoze icigwa uno musi mugerageje kwihweza mubona aha mu Burundi byo biranga intwaro rusange ariyo demokrasi bigaragara n'ibihe haracari akahaze kuko niyo turiko turumviriza amadisikuru y'abana bariya hariho n'abashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokarasi iteguye amatora biheze demokarasi avuga amatora gusa ibindi ugasanga arabibangiriye n'abandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane kugira amatora kugira aribyo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya rukoze opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari gushobora kuba eh, hariho nko kurenza karimbiri nje mvuga rero yuko ku ruhanwa rwose haracari cyo guhindura ingendo mm -hmm. naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko mugabo mu ngendo naho mm -hmm. kabisa haracariho uruhara runini kugira intwaro rusange yumvwe neza n'abarundi n'abatere politike ayikora haba ku butegetsi no muri opposition urabona yuko hakira akantu gahaze tuva tukagaruka ko kumbure ukabona hari agahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambwe hari mu ndoro imigambwe irahari amatora mu Burundi araba opposition mu Burundi ashobora kuronka wateze indi mugambwe udaharanira utari muri utari ku butegetsi vy'ama egalite de droit de chance biranditse amategeko amwe amwe separation de pouvoir amategeko hamwe baravuga baravuga ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya verite publique navyo baravuga ko amategeko biba bihari mugabo bumva ko hari inzitizi zimwe zimwe bamwe bavuga ngo ntidushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva n'ibintu tuvuga tuti ni ukuraba ako gahare ngene umuntu yogateza imbere hariho naho ibintu vya sipete de pouvoir civile pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi bari kubarubaha nk'inzego zimwe zimwe z'abaprokira parike canke n'ibiki ugasanga hari abakoresha igikenye kijanye n'ubusirikare ugasanga nabo barumva yuko demokarasi abatuye bari hejuru rero n'ibintu by'ihindura guhindura ingendo separasiyo yo gutandukanya ubutegetsi hoho nabo nabicagoranye hari abantu bashaka gukoresha ubutungane bo muri executive hariho aba muri executive badashobora ku- kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontorora ibikorwa vyabo ishobore ku- urumva mu ngendo haracariho ako gukosora Mhm, reka kukaza kumbure turaza kugagaruka ko tuze kuronka kumbure naho dufatira kugira ngo turabe icokogwa reka mpe ijambo mm, honorable bikora indagara Eh, muravye namwe muri sawa nyafrodebu uno munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yaje kutubwira vyerekana ahari intwaro rusangi mubona mu Burundi uno munsi tugeze eh, tugejeje hehe Eh, murakoze umushinga ntaye faustin ibyo yashikirije Mhm.
ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusange Mhm.
uko imeze si ukuvuga ko ariko bimeze mu burundi yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanjye ndamushigikiye ibi byose yavuze nk'uko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberite publique no kuvuga kwisanzura mu byo ku- gushikiriza intuze ama- i- ibyo wiyumvira Mhm.
kuvuga ibi bya regle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo bi- biranditse na cyane cyane mu ma mu masezerano y'iyarusha no no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opozisiyo ibaho aho mu bisanzwe itezwa kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracariho ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba nshike ibi byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse nk'ibi byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe mwe myinshi none ubu imigambwe myinshi iri hehe ko mbona n'iyihari yitwa kwi- ko ari ingwizamurongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyihari nayo yitwa ko ari iya opozisiyo ntihabwa aho ivugira irabutswa iraburabutswa muraburaburuzwa gute kumbure irabutswa gute ntibyama byumvikana mu maradi Uru- urambatse urumviriza aho urumviriza aho baza baravuga ati ba naka babujijwe inama basanze ari batatu baca barabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigango ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyangwa bari muri MSD cyangwa muri Frodebu ibyo mwama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi iriho ni uko eh, umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose ku buryo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuje bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopo mu byerekeye iby'akazi guhabwa akazi cyangwa kuguma aho wari uri mu kazi cyangwa kuduzwa ipete wari kuba diregiteri bagapfa bahashyira uwa- ufise amashuri make mu bwo kugira bakubwira ati wewe cyangwa bakaguha mitasiyo kugira uvane n'umugore wawe n'abana uze gukorera ku rugaca usanga utegereje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwuyumvamo mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva aho nta migambwe iba ikiri hari n'ubu ni kukumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradiyo byerekana ko umugambwe uba uhari naho uvuga uti agahaze naho kaba kakihari ndakubwiye mu maradiyo ayahe ko hasigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose biba byagiye ariko i- ubu abayizi cya abazi iradiyo i- iri shika hose cyane ni iradiyo y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradiyo yitwa erupeya rwose rwose barayumviriza ubu ntayihari aho n'izindi uzi zahavuye urumva rero hariho agahaze eh, tuvuze tugiye muri ibi bya liberite publique naho nyine nakubwiye liberite publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyiyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation si- aba- ni uko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umu- n'umu- n'akagu- n'umugumuko ya ni ukwi- ni ukwi- kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro ku biriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mugabo ugasanga biraburabutswa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama Eh, je nobaha akarorero kamwe nk'ibyo by'inama twarasabye inama twogira kuri romeridien twari ku bambe hotel source du Nil twari kwigira itariki mirongo ibiri na zibiri turandika makete barateba kutwishyura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishyura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ama- eh, ubutumire ku bantu b'abanyacubahiro tubishyira mirongo ibiri n'icyenda twagiye kuyigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo ni ibintu cyangwa ugasanga baciye bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagira cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu byemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ugasanga biciye hariya none ubundi umushingamateka ateza kuba ashyira imbere ibyumviro by'umugango cyangwa ibyumviro by'iwubwiwe iby'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora akurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe we yimwumvishije birakunda umugabo guhe ako karori k'akamaramazi icyo gihe batora umuntu yabaye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yitwa busokoza bernard mu gitondo baramwanse nka bose ku mugoroba bamwemera bose ubisigura gute we numva ko ari intwaro y'intoze y'igikenya donke ntibakira inama nshingamateka abajije umwana umwazi batanu basangira ntawe wanze umubanyi wawe uzoba umeze nkawe usangwe reka duhe ijambo muri kano kanya honorable jean dodieu mutabazi eh, mugira muti mu mugambi wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi icya mbere nagira ngo tubare twumvikane ni uko turi ko turitegereza iyo tuvuye n'iyo tuja ku byerekeye intambwe two turatera demokarasi ntiduhere icyenda na gatatu nibyo honorable bikorendagara avuze ati rega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye itandatu na rimwe ntimwibagire yuko hageze ibya indepandanse hariho abarundi batari bashyigikiye yuko tworonka indepandanse ubwo nyine ni ukuvuga dutereze amaso ntitugarukire kuri ijya myaka mirongo ibiri n'ine wavuga icyenda na gatatu duhere kuri iyi myaka mirongo itanu n'itanu niho twavuga tuti inzira ya demokarasi twagiye turatsitaraha twagiye turatsitaraha reka turabe ingene tutosubira kandi gutsitara turabe iyi myaka mirongo itanu n'itanu iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka mirongo itanu n'itanu hari ikintu bita sitabiriti urabona ibi bihugu twavuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi barajya mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaba gitekanye ni ukuvuga sitabirite aricyo gituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegereza kuvuga ati turajya mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye ntihagire ibisubira kuba nk'iby'icyenda na gatatu ntihagire ibisubira kuba nk'iby'itandatu na rimwe ntihagire ibisubira kuba nk'iby'itandatu na gatanu kugira ngo uronke ibintu byose uba ukeneye gatera akazina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane n'iyo liberite d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntihagire rero umuntu aca yidohora uwutsinze ntibatsindeho n'uwutsinzwe ntibatsindeho burya rero ibyo bibiri tubiteranije niwe uca uronka igihugu gitekanye
urakoze terance murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu burundi barakoze nabo bariko baradutega yompi jerome niyo nzima ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu nawe butaha cari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
turabashimiye bagenzi bacu bo muri studio ijambo mu burundi aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse ko mushobora kuja kuri site yacu interineti mukoronka yandi makuru n'ibiganiro ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com